hidhataan liyyuu haayil kabulchiisa naannoo somaalee daangaa godina baalee irratti baatilee darban torbaaf haleellaa gaggeessaa ture jiraattonni dhiyeessan akkasumas bulchiisi naannoo somaalee keessaa oromoonni ari'amnaan aanaalee adda addaa kan godina baalee keessa qubatanii jiru gama kaaniin oromoonni wucaalee somaalilaand keessa jiraataa turan ari'aman keessaa dhibba sadii ka ta'an baatii fulbaana darbe kaasee godina baalee keessa qubachuun isaanii dubbatu garuu rakkoo jabaatu nu argate jechuudhaan kan isaan dubbatan kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. bulchaan godina baalee obbo abdulqaadir huseen himata dhiyaate irratti deebii nuu kennaniiru kuno.
Namni karaa lamaan gara godinatti buqqa'ee kan taa'aa jiru inni tokkoffaan warra kanaan dura gara bulchiinsa naannoo Itoophiyaa Somaaleetti achi citee amma walitti bu'iinsa kanaan gara tokkoon sodaadhaan gara biraan immoo miidhamuma deeggarsa achitti argachuu dhabuudhaan rakkanneerra jedhaniis gara uummata isaatti as deemu tokko inni biraa immoo kanumti naannuma keenya keessa jiraate garuu immoo daangaarra waan ta'eef walitti bu'iinsa kana sodaatee gara gidduutti as dhufu jira. Karaa lama kanaani kan amma walitti dhufanii kan jirani. Inni kun akkaataan itti keessummaa'aa jiru warri as nu bira jiru ganduma kanaan dura keessa jiran keessatti as siqu. Kanaan dura deeggarsa seekuneeti maal maal sagantaa adda addaatiin warri deeggaraman jiru. Kan naannoo Sumaalee keessa kan achi as dhufan garuu deeggarsa keessanas waan hin qabneef deeggarsa addaatu kennamaa fi deeggarsa addaa sana immoo mootummaan naannoo akkasuma immoo uummannis birmatee kan nyaata dhiyeessuuf jira. Qe'ee isaanii kan hin qabne bakki jireenya isaanii naannoo tokkotti jiraatu. Isa kanaaf immoo deeggarsi godhamaa ture meeshaa isaan itti jiraachuu danda'aniin kan nyaata laastikiin amma jedhamu kunis karaa deeggarsa adda addaatiin dhufe naannoo isaaniitti akka aduunis warri sattan tun uffata halkaniis amma danda'ameen immoo uffata guyyaas warra deeggarsaaf qabatanii dhufaniin achitti kennanii fi nyaannis achitti dhiyaatee fi yaallis achitti godhamee fi amma ammaatti warra jiraataa jiru naannoo kanatti.
Isaan warruma godina Baalee keessa achumatti godaaneedha.
Kan amma daangaa lamaan wal cinaa jirani kan gara Somaalii jiranis kan gara naannoo jiranis bakka tokko walumatti jiranii jechuudha isaan. Irra caalaa garuu amma kan baay'ee miidhama qabu kan naannoo Somaaleetti as gachee isaan ture daangaarra jiru dura achuma bulchiinsa achitti referendeem achi deemanii jiru. amma garuu walitti bu'iinsi kun sababaa ta'ee jira sana qofa duun taane rakkoo qabna jiraachuu hin dandeenye bishaan hin qabnu waan nyaataa hin qabnu waan jedhu sana erga kaasanii asuma waan dhufaniif yaa gara lammii isaatti baqataa waan biraa waan godhu waan hin qabneef simatameetuma hin deeggaramu jechuudha. Kun kan godina keessa jiru rakkoon qabu inni durumaanuu deeggarsa addaa qaba kan warra gammoojii keessatti kennamuuf hundumaayyuu kan idileedhaan kennamuuf jechuudha waggaatti karaa shaniin gargaaramaa jira.
Warri wucaalee irraa dheessanii dhufanis kaan roobee keessa jiru warra kaan immoo ganda baadiyyaa keessa facaasan jedhu.
Namoonni fageenya irraa dhufan naannoo Sumaalee as daangaarra osoo hin ta'in jidduu jidduudhaan namoonni dhufan muraasni jiru. Namoota sana yeroo gara godinatti yoo dhufan maatii godina sanaa qabna jedhaniiti kan dhufan. Warri maatii qabna jedhamu maatii isaa adda bahamee aanaa isaa magaalaan isaa gardi isaa maatiin eenyu kan jedhu sun adda bahamee. maatii sanitti deebitee jiraachuu dandeettamu hin dandeettu jedhamee erga dabaameen booda gara maatii sanii deebi'a. Warri immoo maatii hin qabnu gara deemnu hin qabnu garuu godinuma kanaa baanee jirra. Sababa adda addaatiin yoo deebinu maatiin keenya sarkara nu biraa baane hin jiru. Warri jedhanii kaasan immoo magaalaa keessa namni muraasni jira. Roobeen keessa jiru, agaarfaa keessa jiru, gaasara keessa jiru, gindhiir keessa jiru. Bifuma addaatiin isaanis achitti kan bakka magaalaa jiran sanitti kan deeggaramaa jirani. Warri maatii qabus jira. Isa sanaaf tokkoffaa sodaan balaa kan godina deeggarsaan godhaafi jiraattonni magaalaa sanaafii fi bulchiinsi magaalaa sanii bulchiinsi aanaa saniis deeggarsa godhee fi hamma falli tokko kennamuuf jedhamee naannoo sanitti deeggaramaa jiru.
Isaan garuu nama dhuunfaatti nu ramadanii isaanis amma danda'an gargaaranii nu ari'uu jedhu warri caaleerraa as deebi'e sun.
Nama dhuunfaa nama isaan hin beeknetti ati ibalu kana fudhu jedhamee namni itti kenname hin jiru. Yoo nama akkasitti garagalu hin qabne kan danda'u. bulchiinsa magaalaa saniitti yookiin aanaa isaan himatanii deeman santu danda'a malee nama dhuunfaa biratti galee taa'ee namni jedhamine hin jiru. Gargaarsa waan ta'eef yeroo tokko tokko rakkannee wanni nu dhufaa jiru kun nu ba'aan jiru. Waan nu dhufaa jiru kanas waan ittiin fayyadamnu waan akkasii waan mallaqa akka adda addaa wanti kakkaasan jira. Godinattis sadarkaa godinattis wanti kakka'u jira. Kanaa alatti garuu nama dhuunfaa nama hin beekne biratti sanuu namni galee taa'u hin jiru akkasitti.
Warra achuma godina Baalee gammoojjii keessaa sababii walitti bu'iinsaan dheessee ba'ee Kanneen aanaa beeltoo kun warri laastikii irraa godoo buufatee jiraatu kun meeqa ta'u jettu baay'inni isaanii?
Kuma kudha jaha ta'u kan achi jiran.
Iddoo adda addaas kan jiran jiru walumaa gala kuma shantama ta'uu jedhu.
jiru ee sanii olis ta'uu danda'u kana qofaadhaa miti bakka biraas bakka jarri hin taafne illee jira. Nuti bakka madda irraa qabnaa, dalloomanna irraa qabnaa, raayituu irraa hin qabnaa, beeltuu irraa hin qabnaa, shawween irraa hin qabnaa. Kunniin kunniin yoo walitti dabalame kanaa oli laatuun isaa jechuudha.
Kuma shantamaa oli.
Oli ee.
Madda walaabuus jiruu jedhu.
Madda walaaboo jiru. Madda walaaboo asittis dalloomannaa bakka jedhamu jira. aanaa isanis achi as buqqaanii jiran amma dalloomannaa fakkeenyaaf daangaa walitti hin qabnu namni achumaa dhufeeti malee bakka daangaa walitti hin qabneenis namni buqqa'ee yoo dhufu akkuma tokkotti deeggarsi godhamaafee jira lakkoofsi isaa akkuma amma jette sanaa ol ni ta'a garuu pilaastikiin qophaa'ee fi kan jireen akkasitti jiraataa jiran biiltuu qofa osoo hin ta'in hin jira gara biraas qabsaa dhulaa kan jedhamus jira dalloomannaas jira warra akkasii taa'u jechuudha isa kana garuu mootummaanis beekee deeggarsis kan ummanni godhus ani sandoon diimaan godhuufis sadarkaa godinaattis immoo waajirri sodaa balaas kan godhuusi nan achi jiru sun hamma isaa beekameet meeshaan jireenya akka isaa barbaachisu jedhameeti pilaastikii isaan keessa jiraatan sana yeroo illee jiraate aduunisi yoo jiraate sadarkaa dhoobuu danda'u maatii maatiidhaan karaa sanaan meeshaan biroo sana ittiin jiraatu akkasuma uffanni halkanees akkasuma kennameefii kan jiraatu jira as keessatti gahaadhaa waan jedhu hin qabu warri carraa akkasiin arganne nun geenne wanti jedhu jira. Isa kanaaf immoo ammas wanni deeggarsi kun hin dhaabbanne uummanni keenyas deeggarsa kana bal'inaan itti deemaa jira. Amma kana nu gaha waan jedhuun miti karaa biraati godina biroo irraa illaatti nu deeggaran gaafataa jirra. Hanqinni amma isaan kaasaa jiran kana kanaanis gara tokko fala kennuu dandeenya jedhee yaada.
Uummanni naannoo garaa garaa gargaarsa walitti qabee dhufee haalli itti gargaaree jira.
Baay'eedha malee baay'eedha kaasuu hin danda'a. Burraayyuu irraa dhufamee jira. Boqqojjii irraa dhufamee jira. burraayyuun madda deemee hojii irraa dhufamee jira. Arsii irraa dhufamee jira. Doddota kan jedhamu arsii keessa magaalaa dheeraa jedhamu beeltuu deemee jira. Shawaa lixaa irraa akkasi dhufamee jira. Baay'eedha uummanni akkasitti kan godina irraa qindaa'ee dhufee kan gargaarsa kennaa jiru. Haakimoonnis amboon irraa dhufanii jiru. Hospitaala arsii irraa sallaa irraa dhufanii jiru. Kan biroos kan biroos warra haakimoonni dhufanii biiroo fayyaa naannoo Oromiyaa irraa qindeessanii hospitaala qindeessanii dhufanii jiru. Hospitaalli goofaa baay'ee kana kennee jira. ammas kun itti nuufufuu qabaa waan jedhu nuti jennuu qabnu.
Iddoo tokko tokkotti jedhu namoonni ijaan achi dhaqanii arganii kan beela'aan jiru jedhu waajirri keessan beekaa.
Akkuma duratti sii kaase laayuu gargaarsa waan akka garaa kan keetitti akka namni mana isaatti qabutti itti fayyadamuu hin danda'u. Hanqinni kun ni jiraata jedheetti anis kan yaadu. Isa kanaaf wanni dhaqu sun amma barbaadameen dhaqqabuu dhiisuu danda'a. Kun immoo deeggarsa amma itti fufaa jiruun karaa mootummaatiin xiyyeeffannaatti kenname bakkoon miidhaa gara biraatti tun geessin itti deemaa kan jiru tokko isuma qabu kan jedhu.
Mootummaa federaalaa biraa gargaarsa argame jira?
Ee mootummaan naannoo kan amma ergaa jiru waliigaltee mootummaa federaalaa irraa kootaa naannoo kenna kennamutu jira. Isarraa kaasee naannoon kenna immoo Harargeen, Boorana, Baale akkasumas Gujii kan achirraa fuudhanis kan ergaa jiran jiru amma sagalaa jiru jira achirraa kan dhufu. Uummanni keenya kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus lammiif lammiidhaaf jedhee sochii godhaa jiru baay'ee boonsaadha. Uummata miidhamaa jiru kanas akka dandamatu balaan guddaan akka irra hin geenye balaan lubbuu akka irra hin geenye hojiin hagammaa hojjetamaa jiru baay'ee guddaadha. Ammas kallattiin kaa'amee tokko jiddugala keessatti warri bakki isaan jiraatan fuufiin isaanii akka dhiyaachuu danda'an qophaa'amaa jiruuf jira. Inni biroo immoo kan keessattu fedhaan gara jiraatu kun hamma bakka ta'e isaatti deebi'utti ammas deeggarsi karaa adda addaa isa barbaachisa. Kanaaf uummanni keenya kan biyya keessa jirus lammiileen keenya kan biyya alaa jirus amma dhimma kana karaa tokkotti kunnutti deeggarsi keessa nurraa akka hin dhaabbanne waan jedhu kaasaa uummata keenyaanis wanni godhamaa jiru kun carraan uummanni keenya akka miidhamne ta'aa jiru kun guddaadha. Kanaaf obsaan waan mootummaan godhaa jirus waan lammiin keenya deeggarsa godhaa jiru kanas deeggarreetis itti fayyadamuu qabna kan jedhu ergaa dabarsuun barbaada.
Obbo Abdulqaadir Hussein bulchaa godina Baalee deebii nuuf laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ulfaadhaa galatoomaa.